Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodha raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayilisaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa akka jirtan dhaggeeffatoonni keenya. nagaan keenya bakka irraa dubbataa jirru irraa sinaa dhaqqabotta mooltan guyyaan har'aa kibxata waxabajjii 22 bara 2021 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Miseensonni raayyaa waraanaa mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa Tigraay keessatti hokkara saalaa dubartootaa fi durboota irratti raawwachuu isaanii gabaafamaa ture. Kana irratti ministirii ittisaa Itoophiyaa irraa Meejor Jeneraal Baacaa Dabalee dubbisneerra. Haji Adam Saaddoo siidaan isaanii ijaaramee dhiyeenya kana gobbaatti eebbifamee jira. Waa'ee uummata Oromoo irratti itti deebina. Filannoo biyyoolessaa kaleessa Itoophiyaa keessatti gaggeeffame ilaalchisuudhaanis gabaasaalee biyyarraa nu dhaqqaban qabna. Kanneeniif kan biroodhaaf haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodiwusariin tamsaasa har'aa Birhaan Haayiluu tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara tuujubeetti isin dabarsa.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaatti itti gaafatamaan naannoo Oromiyaa filannoon marsaa ja'affaa Oromiyaa keessatti nagaan deemsifamee xumurameera jedhan. Gama biraan godina Shawaa Lixaatti kaleessa konkolaachisaan ambulaansii tokko hidhattootaan ajjeefamuu himanii sodaa aanaalee muraasa keessatti mudatan irraan kanaaf filannoon rakkoo nageenyaa malee xumurame jedhanii jiru naakoor malkaatu amboorraa gabaase.
Boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatti itti gaafatamaan naannoo Oromiyaa obbo Raggaasaa Galataa filannoon biyyaalessaa marsaa ja'affaa sadarkaa Oromiyaatti kaleessa bifa naga qabeessaan jalqabamee xumuramee jedhan rakkoolee nageenyaa godina Shawaa Lixaa aanolee tokko tokko keessatti akka jiran himaman ilaalchisee odeeffannoo akka nuuf kennaniif gaafannee adeemsi filannichaa nagaan xumurameera haa jedhan iyyuu malee obbo Raggaasaan odeeffannoo dabalataa kennuudhaaf eeyyamamaa hin taane. Haa ta'u malee godina Shawaa Lixaatti hoogganaan poolisii godinichaa koomaandar Adaree Tolaa kaleessa yeroo filannoon geggeeffamaa turetti aanaa dirreen cinnii keessatti konkolaachisaan ambulaansii tokkoo fi itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanichaa irratti dhukaasni banamee ture jedhan konkolaachisaan ambulaansii yeroo lubbuun isaa darbu itti gaafatamaan waajjira nageenyaaf bulchiinsaa garuu yeroo ammaa kana madaa'ee wal'aansarra jiraa jedhan kan waajjirri boordii filannoo godina Shawaa Lixaa aanaa liibanjaawii naannoo filannoo noonnoo keessatti namootni sadii hidhattootaan ajjeefamaniiru jedhan ilaalchisees yaaddoowwan nageenyaa aanolee kanneen biroo keessatti ka'anii walqabatee yeroo deebii kennanitti rakkooleen nageenyaa darbanii darbanii turanii jiru garuu qaamni nageenyaa rakkoolee nageenyaa sana furuudhaan filannoon akka nagaatiin adeemsifamu godheeraa jedhan wayita filannoon kun adeemsifamutti qaamoleen nageenyaa eegumsarra turan muraasni wareegama kaffalaniiru haa jedhan malee hubaatii qaamolee nageenyaarra ga'e ilaalchisee namootni muraasni madaanii hospitaalatti yaaliirra jiru gara fuulduraatti kan qulqullaa'u ta'a jechuurra kan darbe ifatti wanta dubbatan hin qaban koomaandar adareen bu'aan filannoo ganama akka hin maxxanfamne taajjabeen jira waaree kana boodas akka lakkoobsa Itoophiyaatti gara sa'aatii kudha tokkotti buufataalee filannoo muraasa keessatti qabxiin filannoo maxxanfamee jira buufataalee filannoo hedduu irratti garuu qabxiin filannoo kaleessa taasifamee hin maxxanfamne akka godina shawaa lixaatti iddoo hedduutti paartiin biyya bulchu paartiin badhaadhinaa yeroo dorgomu naannoo filannoo tokko irratti garuu paartileen morkattootaa lama kaadhimamtoota sadii dhiyeessan akka dorgomaa jiran waajjira boordii filannoo godina shawaa lixaarraa hubachuun danda'amee jira ganamarraa jalqabee tajaajilli geejjibaa baajaajii fi tajaajilootni manneen nyaataaf dhugaatii akkasumas waajjiraaleen mootummaa tajaajilootni kanneen biroos jalqabamuu isaanii taajjabuu danda'een jira gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaaf naakoor malkaa amboorraa.
filannoo miseensota paarlaamaaf sagalee kennuuf kaleessa namoonni eegaa turan yeroo itti wiirtuuleen filannoo cufaman sa'aatii yaadameen booda sa'a afur tureera oduu gabaastuun raadiyoo sagalee ameerikaa heezar maardook finfinneerraa akka gabaastetti naannolee itiyoophiyaa hanga tokko keessatti sagalee kennuun boodatti harkifate yookaan qaruma sagaleen hin kennamne sa'aatilee kudha lamaaf sagaleen erga kennamee booda innaa wiirtuleen filannoo cufamanitti namoonni hedduun toora galanii turan. filannoonis nagaadhaan geggeessame jechuudhaan hojjettoonni filannoo beeksisaniiru uummata hedduun eegaa waan turaniif sagalee kennuun illee sa'aatiileedhaaf dheerateera qindeessitoonni filannoo akka jedhanitti rakkooleen loojistikaa kan akka hojjettoonni wiirtuu filannootti argamuu dhabuuf kaardiin sagalee itti kennan dhabamuu fi haalli qilleensaa rakkoo uumee jira Waajjira paartii Izeemaarraa hoogganoonni paartichaa akka jedhanitti sagalee waliin dha'uu dhibba lama kaardiin filannoo dhabamuu qabee hanga taajabdoonni wiirtulee filannoo turan doorsifamanitti dhageenyerra jedhan. Haa ta'u malee walumaa gala filannoon sun seena qabeessaaf gara mootummaan dimokiraatawaa hundeeffamuutti kageessu ta'uu obbo Yeeshwaas Asaffaa dubbataniiru. Haa ta'u malee naannoo Tigraay bakka humnoonni mootummaa federaalaa baatilee torba oliif lola keessatti geggeessan keessatti filannoon hin geggeeffamne. Naannolee kabiroo hedduunis sababaa yaaddoo nageenyaa hanga tokkoof sababaa kaardiin filannoo dhabamaniif filannoon hanga baatii fulbaana dhuftutti hin geggeessamu. taajabdoonni gamtaa awurooppaa kanneen meeshaaleen isaan gargaaraman biyyatti akka hin seenne dhorkame booda taajabdummaarraa hafanii jiru. filannoo biyyoolessaa itiyoophiyaa ja'affaa kaleessa geggeeffameen magaalaalee naannoo sanaa keessatti nagaan xumuramuusaa koomishinarri koomishina naannoo amaaraa takollaa ayifokkiruu ibsanii uummata nagaa jaallatu jedhaniif qaamotii nagaa eegsisan galateeffataniiru. Akkuma kanaan adeemsa filannoo kaleessaan yakkaawwan xixiqqoon kan raawwataman yoo ta'u battala to'annaa jala ooluu isaanii koomishinar takollaan ibsaniiru. Akka koomishinichi jedhanitti shawaa kaabaa aanaa minjaal shankoraa keessatti namni tokko naannoo sagaleen itti kennamutti waraqaa bittimsuudhaan dadammaqiinsa utuu kennuu to'annaa jala oolfamee qorannaan geggeessame adeemsi seeraa mana murtii aanaa minjaariin dhaddacha battala taa'een geggeeffame qarshii kuma saddeet adabitti muramee jira jedhan. Haaluma wal fakkaatuun. Goojjam dhiyaa godina jaabii xahinaan wiirtuu filannoo ganda kudha jaaf bulchaa akka ta'an guyyaa kaleessaa saanduqa kaardii filannoo baatee ture hatuudhaan boolla bishaanii keessa kadhokse yoo ta'u humnoonni nagaa eegsisan hordoffii taasisaniin meeshaan sun utuu miidhamin argamuusaaf shakkamaan sunis to'annaa jala oolee dhimmisaa qulqulleeffamaa jira jedhameera. Gondar kaabaa aanaa dabaat bakka addaa ajjiree jaanooraa jedhamutti guyyaa kaleessaa namoonni eenyummaan isaanii hin beekamin gara wiirtuu filannoo dhaquudhaan. humnoonni naga eegdotaa hidhannoo akka hiikkatan ajajanii rasaasa dhukaasaniin miseensi poolisii tokko yooduu kaan immoo madaa'uu koomishinichi ibsaniiru. kaleessa gara galgalaa kan xumurame adeemsa sagalee kennuutiin halkan guutuu sagaleen lakkaawamaa bule wiirtuuleen sagalee lakkaa'uun keessatti xumurames ba'ee filannoo kan yeroo fi ifa taasisuu isaaniif uummanni sagalee kennes wiirtuu filannootti argamanii ba'ii sana ilaalaa kan turan ta'uu argeeraa jechuudhaan asteer misgaanaa bahardaarraa gabaasteetti. Bulchiinsa diree dhawaa keessatti filannoon biyyoolessaa ja'affaan nagaan xumuramuusaa boordiin filannoo damee diree dhawaa beeksisee jira. Rakkoon nageenyaa kan hin mudanne ta'ullee poolisiin bulchiinsichaa beeksiseera. Bulchiinsa diree dhawaaf filannoo mana maree bakka bu'oota uummataaf kan mana maree bulchiinsaa nagaan xumuramu itti gaafatamaan boordii filannoo kan damee diree dhawaa obbo Ziyaad Yaasin beeksisaniiru. Obbo Ziyaad ibsa kennaniin. Raabsiin kaardii filannoo rakkoo murtaa'aa uumerraan kan hafe gufuun hagas jedhamu hin mudannee jedhan. wiirtuu filannoo kotarni jedhamu keessatti garuu kaardiin filannoo ganda kabiroo achi dhufuusaan kan ka'e wiirtuu filannoo sana keessatti filannoon kan hin geggeeffamne ta'uusaaf murtiin boordii filannoo eegamaa akka jiru beeksisaniiru. kaleessa raadiyoon sagalee ameerikaa akka dubbise hoogganoonni paartilee izeemaa tokkummaaf walabummaa abiniif paartii innaat innaa filannoo uummata sagalee kennuuf ibsa kennamu irratti kanneen dubbatan raawwachiistonni filannoo ibsa paartii biyya bulchuuf baabsu kennuu isaanii. boordii filannoof himanii kadhaabsisan ta'uu dubbatan akkasumas jiraattonni galmaa'in sagalee kennuuf utuu yaalanii akka hin filanne taasifamuun ka ture yoo ta'u obbo ziyaad garuu komeen paartilee morkattootaa biraa dhiyaate hin jiru jedhan koomishinarri koomishina poolisii dirree dhawaa alamuu magraa filannoon sun rakkoo nageenya tokko malee akka xumurameef kumaandi poostiif humnootii nageenyaa malee dargaggoota dirree dhawaa adda baasanii galateeffataniiru kantiibaan bulchiinsa dirree dhawaa ahmad mahammad buhii. kan jabanaaf naamusa kan qabu jechuun jiraattota dirree dhawaa galateeffataniiru wiirtulee filannoo 265f naannolee filannoo 47 dirree dhawaa keessa kan jiru yoo ta'u paartii biyya bulchuu dabalatee paartileen siyaasaa kudhan filannoof dorgomaniiru bahiin filannoo kan yeroo maxxanfame uummati ilaalaa ture jechuudhaan addis chakkol gabaaseera oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. filannoo marsaa jahaffaa itiyoophiyaan gaggeessite kanneen sagalee kennan walaba ta'anii kan gaggeessan ta'uu gareen taajjabdoota filannoo kan humna eeggataa afrikaa baa beeksisee jira. gareen taajjabdootaa kun filannoo kan ilaaleen gabaasa dursaa baaseen wiirtulee filannoo harka caalaa keessatti deemsi filannoo haala tasgabbaa'aan gaggeeffame jedhe tsahaay daamxoo finfinneerraa gabaasa nu ergite qabdi.
Humni eeggataa kan gaanfa Afrikaa garee taajjabdootaa miseensota 28 of keessaa qabu filannoo biyyaalessaa marsaa ja'affaa Itoophiyaan gaggeessiteef kutaalee biyyattii bakka garaagaraatti raabsuusaa ibseera. Gareen taajjabdootaa kun naannoo Oromiyaa, Amaaraa, Affaar, Sidaamaa, naannoo Kibbaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi magaalaa Dirreedo'aarra naanna'uudhaan filannoo kana ilaaluu isaanii dhaabbatichi ibsee jira. Dursaan garee kanaa ambaasaaddar Abdullahi Ooled Alii akka ibsanitti bakka gareen taajjabduu humna eeggataa kan gaanfa Afrikaa socho'anii buufataalee filannoo ilaalanitti uummanni karaa nagaa fi tasgabbaa'aan sagalee isaa kenneera.
Bakkeewwan itti taajjabdoota isaa ergee taajjabetti. buufataalee filannoo hedduu fi kutaalee biyyattii hedduu keessatti haalli filannoo ho'aa ta'uu mirkaneeffatee jira. Buufataalee naannolee filannoo hedduu keessattis qaama miidhamtoota kanneen humna hin qabnee fi humnoota nageegumsaatiif yeroo dursi kennamu taajjabneerra.
Ambaasaaddar Abdullaahiin itti dabaluudhaan akka ibsanitti humni eeggataa kan gaanfa Afrikaa kun garee kudha lama naannolee shanii fi bulchiinsota magaalaa lamatti erguun buufanni filannoo yeroo banamu yeroo sagaleen kennamu eegaluu fi yeroo sa'aatiin xumuramee cufametti akkasumas yeroo sagaleen lakkaawame ilaalaniiru jedhan. Akka ibsa garee kanaatti buufataalee filannoo keessatti hirmaannaan dubartootaa bal'inaan mul'ateera. Filannoo irratti hirmaachuunis ta'e taajjabdummaadhaan. Gareen kun itti dabaluudhaan buufataalee filannootti pirootokoolii COVID-19 irratti hanqinoonni mul'ataniiru jedhe. Garuu filannoon marsaa ja'affaa kun uummanni bilisaan kan sagalee isaa kenne karaa nagaadhaanis gaggeeffameera jechuun ibseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. miseensonni raayyaa waraanaa mootummaa Itiyoophiyaa fi Eertiraa Tigraay keessatti hokkara saalaa dubartootaa fi durboota irratti raawwachuu isaanii gabaasaaleen adda addaa ba'anii jiru. Gabaasaalee kana irratti gama waraana Itiyoophiyaatiin deebiin kenname hin turre. ministirii ittisaa Itiyoophiyaatti hoogganaa kutaa ijaarsa humna waraanaa akka ta'an meejor jeneraal Baacaa Dabalee dubbisnee jirra. Dhimma hookkara saalaa Tigraay keessatti raawwatame irratti gabaasaaleen qaamota adda addaan bahanii fi gabaastuun VOA Hezer Mardak qaamaan Tigraayitti argamtee miidhamtoota waliin haasawaa taasisuun kadhiyeenya kana dubbatte deebii jeneraal Baacaan kennan waliin qindeessuudhaan Bafaqaaduu Moradaatu dhiyeessa.
Erga Tigraay keessatti lolli jalqabame amma ji'a saddeet ta'uuf. Sababa lolaa kanaatiin miidhaan namootaan hin hidhanne yookaan sibiilota irratti qaqqabe karaa adda addaatiin gabaafamaa jira. Keessumaa sarbiinsi mirga namoomaa xiyyeeffannaa guddaa argateera. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhaabbileen mirga namoomaa irratti hojjetanii kan akka Amnesty International fi Human Rights Watch Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasaa fi mormii dhiyeessaa jiran. Gabaastonni VOA Tigraayitti argamuudhaan namootaan miidhaan irratti gahe keessumaa dubartootaa fi ijoollee durbaa hokkorri saalaa yookiin gudeedaan dirqii irratti raawwatame arganii waa'ee isaanii gabaasaniiru. Akka hooggantoonni waajjira haqaa fi dhimma dubartootaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay VOA'tti himanitti amma ammaatti namoonni kuma tokkoof dhibba afuriif saddeeti hokkorri saalaa irratti raawwatamuu isaa dubbataniiru. Dhiyeenya kana gabaastuun VOA Heezer Meerdook hospitaala Aayidar isa magaala Maqaleetti argamu daawwachuudhaan waa'ee namootaan miidhaan hokkorri saalaa irra ga'ee gabaastee turte. Dubartootaa fi ijoollee durbaa miidhaan irra ga'e wajjin haasofneerra. Seenaan isaanii walfakkaataa suukanneessaadhaa fi jibbisiisaadha. Loltoonni mana isaanii dhaqanii dirqiidhaan gudeedan jette Heezer Meerdook. Yakkisuun kan raawwatame caalaan isaa loltoota Itoophiyaa fi Eertiraatiini jedhame. Hirmaannaa loltootaa ilaalchisee abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa Dr. Gadiyoon Ximootiyoos dhiyeenya kana ibsa gaazexeessotaa fi kennaniin Yakka raawwatame keessa hirmaannaan loltootaa jiraachuu isaa mirkaneessanii tarkaanfiin seeraa itti fudhatamuu jalqabuu isaa dubbachuu isaanii VOA'n gabaaseera. Dhimma kana keessumaa immoo hirmaannaan loltoonni keessaa qaban ilaalchisee ministeera ittisa biyyaa jalatti itti gaafatamaa ijaarsa waraanaa kan ta'an meejor jeeneraal Baacaa Dabalee gaafanneerra. Dhuguma miseensonni waraanaa Itoophiyaa yakka kana raawwatan jiru yoo raawwatameera ta'e hoo tarkaanfiin fudhatame jira? Jeneraal Baacaan deebii qabu.
Namni lola keessa seenu seera ittiin bulu qaba. Namni rules of engagement kana osoo hin hordofin kanaan naamusa isaa eeguu dhiisee waan kanarratti hirmaate hin abbamaa jechuudha. Waraana Itoophiyaa keessaa namni malaa'ika miti balleessaa balleessuu danda'a waan ta'eef balleessaa sanaan itti gaafatamaa jechuudha. Waan kunis kan ta'e yeroo lolaasanii ijoollee kana goote waraana keessaa qorannaadhaan baafnee siinee mana murtiitti dhiyaatanii jechuudha.
Amma ammaatti tarkaanfiin fudhatame jira.
Tarkaanfiin fudhatame jira. Ijoollee hidhaman barraa'anii lakkoofsanis maqaadhaan qaba kana keessaa kan hoggaa torbaa kaasee haga sanii ol kan itti murtaa'ee jira. Ijoollee waraanaa kan kana godhan manni murtii itti murteessee warra hidhaa jala jiranii jira. Kaan immoo adeemsarra jira jechuudha. Proosesii irra jira.
Eeguma lolli kun jalqabame asiigaa kan amma namni kun hunduu hidhameera jettan.
Eeguma lolli jalqabame booddeedha malee waraanni Itoophiyaadhaa bakka feetetti Tigraay keessa waggaa diidamii tokko taa'ee jira. Ajjechaa namaatii fi dhalaa gudeedduudhaan takkaa maqaan isaan kaan bakka nagaa eeguudhaaf yookaan piisikiippingii Abiyyee jirra Duubaa jirra Moqodishoo jirra bakka hundatti deemnee takkaa maqaan waraana Itoophiyaadhaa reeffii fi nama ajjeesuudhaan maqaan ka'een beeku dubbiin kun kan ka'e amma girgirrii kana keessa ijoolleen kana goote jirti isaan qabamanii qabsiifamanii jiru jechuudha. Eegasii kan godhame hin jiru. Ammas torbaan tokko waan kanaa fi karan biraatis keessa keenya qulqulleessuu fi guyyaa haga kudhaniitis qorannuma akkasiitti irra turre naamusa akkasii kan balleessan xixiqqaa yoo taate malee reeppii akkasiitti irratti kan hirmaatan hin jiran. Amma hin hirmaatan jedhee too wabii siiseenuudhaaf miti namni balleessuu danda'a gara fuulduraatti malee nuti waan kana dhaabnee jirra.
Namoonni okkorri saalaa kun irratti raawwatame warreen miidhaa isaanirraan ga'an loltoota Itoophiyaatii fi Eertiraa akka ta'an dubbatanii kanas kan addaan baasanii baruu danda'an uffata dambii isaaniitii fi loqoda isaaniitiin akka ta'e gabaastuu VOA Heezar Meerdookitti himaniiru. Akka eenyu eenyuun ta'ee akkamitti addaan baafattanii jennee gaafanne uffata jaraatii fi afaan isaaniitiin jedhan jette gabaastuun VOA. Addi bilisummaa uummata Tigraay yommuu maqalee gadi lakkisee ba'u yakkamtoota mana hidhaa keessa turan kumaataman lakkaa'amanu akka gadi lakkise. Waraanni TPLF yommuu buufata waraanaa mootummaa Itoophiyaa isa ajaja yookaan kutaa kaabaa haleelanii uffata waraana Itoophiyaa saamanii hiruu isaanii dubbatanii Jeneraal Baacaan.
Yuunifoormiin keenya bakka baay'ee jira maaliif waraana keenya sameerii kan jedhu kana yuunifoormii keenya fudhatanii bittinneessanii jiru bakka hunda kun yuunifoormii keenya uffatanii reebbi godhu. Namni kan laalu yuunifoormii keenya san malee eenyu jedhaniiti miti kan laalan. Baanee VOAdhaaf dabarsu kan maqalee keessa jiru hospitaala dhaqee yoo gaafatu narsii gaafata. Namni kuni jarri kuni waraananii gudeedaman jedhama. Waraanaan ala siviiliin gudeeda jiraayii jedhanii gaafatan narsii tan. Narsiin tun amma maal jettee deebiti? Ee siviilii keessaa jiraachuu danda'a garuu maajoritiin waraana Itoophiyaati jedhu. Akkamitti beeketu? Mirmaraadhaan hin beekamu. jedhamuu danda'u eenyu akka akka gube gubeedamuus yoo ta'e malee gurbaan kun immoo ajajaan waraana kanaa jeneraalli maqalee keessa jira akka jedhamtanii isishakkanii jiru namni maal inni jedhanii jeneraala san hin gaafanne jeneraal kinduu jedhama jeneraala san hin gaafanne. Nuti nama nama ajjeeses nama gudeedes to'annaa jala oolchinee jirra. Kana booddees nama akkas godhe yoo jiraate akkas goona. Nuti ajjechaa haa ta'u waan biraa haa ta'u waan reeppii haa ta'u kana dhaabnee jirra karaa keenya.
Karaa biraatiin koomeen kan dhiyaachaa jiru waraana Itoophiyaa duwwaattuu hin ta'in immoo caalaattiyyuu waraana Eertiraa Tigraay keessa jirutuyyuu reeppii kanarratti hirmaachaa jira. Waan jedhamu amma gaazexeessonni isin sida dubbattanii narsoonni isin sida kaastanii gaazexeessota biraattis kan jarri dubbatu kanuma waraana Itoophiyaa duwwaa miti waraana Eertiraati. Waan jedhamu waan kana to'achuudhaaf aangoo qabduu isin reelii waraana Eertiraa yoo Tigraayin keessa jiraate waan kanatti hirmaachaa jiraate akkamitti to'attume?
Waraana Eertiraa keessa waan akkasii namni godhe hin jiru hin jedhu isaanis karaa isaaniitti tarkaanfii fudhatanii jira hin beekna. Yuunifoormii Eertiraa uffatanii taanumatu kana godha. Kana waan ta'eef isaan keessas rakkinni kun hin jiru hin jedhu. Kan Eertiraatis namni kana balleesse hin jiru hin jedhamu inni to'atamee jira. Ammoo abbiin kun kan ta'u akkuma yuunifoormii keenya uffatan yuunifoormii isaaniitis uffatanii akkas godhan. Yuunifoormii Eertiraadha. Keenya harkaa qabu kan isaanii kan fakkaatu almadaatu hojjetee qopheesse. Kana waan ta'eef intalli gudeedamte tokko yuunifoormii argiti malee abaluu isaan beektu. Amma kana qulqulleessuudhaaf garuu warra achi jiran waraana keenya kan achi jirus gaafachuun gurra tokkoon dhagaa hin jarri malee gurra lammaffaatiin namni gara biraa abbaan akkasitti yakkamu kun warri hooggatan maal jedhiin gaafatan. Karaa Eertiraa ta'u karaa Itoophiyaa ta'u kun dhaabbatee jira. kan haga har'aatiitti godhame tarkaanfii fudhannee jira. Isuma deddeebisanii deddeebisanii deddeebisanii kanuma haasa'u. Haga har'aatiitti hin deemaa jireen namni aman. Nurra ammoo kaawuntar gaafatan kophaadha kan akkas godhan. Kana beeki embaasiin asii deemu ta'ee gaazexeessaan asii deemu jara keenya hin gaafatan. Achi jiran garuu jarri keenya. Waraanni keenya achi hooggantoonni achi jiran eelfii badii hin ta'e garuu hin gaafatan. Gar tokkeedha. Kana waan ta'eef namni kanaan yakkamtanii akkas godhee Itoophiyaa jedhanii haasa'an malee nuti gara keenyaan dhaabnee jirra.
Dhaggeeffattoota keenya kan dhaggeeffachaa turtan ministeera ittisa biyyaa Itoophiyaatti itti gaafatama ijaarsa waraanaa kan ta'an meejar Jeenaraal Baacaa Dabalee deebii gaaffii keenyaaf kennanidha. Maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin guddaa galateeffatu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? godina baalee aanaa gobbaatti ka dhalatan adam saaddoo sheekaa umrii dargaggummaa utuu hin ga'in mirgi saba oromoo sarbamuu arganii warra mormitti seene keessaa tokko turan jedha seenaan isaanii ilmi isaanii obbo muusaa adam saaddoo abbaan isaanii warra ganama falmii mirga sabaa jalqabe jechuun dubbatanii ofii kitaaba seenaa abbaa isaanii fi qabsoo baalee ilaalchisee barreessanii dhiyeessuu ibsan. bara gaggeessitoonni maccaaftuu lamaa hidhaman ka qabaman haaji adam saaddoo waan garaan nu baate garaatti deebifne waan fidde fidi jechuun waraqaa alanfatanii liqimsanii iccitii hambifachuun beekamu dhiyeenya siidaan isaanii magaalaa gobbaatti kan eebbifame yoo ta'u baaleetti kan argamu yuunivarsiitiin madda walaabuus goota baalee kana seenaa isaanii qorachuuf akka jiru beekseera galmoo daawwitu adaamaarraa nu gabaase kuno.
Baalee gobbaatti bara 1877 kadhalatan Hajji Adam Saaddoo goota baddaa Baalee maqaa jedhamuun beekamu. Abbaan isaanii Saaddoo Sheekaa daa'ima dhiira lama horatanii jedhu. Musa Adam Saaddoo ilmi isaanii.
Qanani'aa turan. Jaarsis beekaadha. Kan sirna muru kan bakka maraa itti dhufanii seera gaafatan. Saaddoo Sheekaa kunniin nama akkanaa kana arjaa dhalle sirrii malee arjaa maal jedhanii jira sitti fakkaata. Arjummaan osoo waan mul'attu taatee. Sunii saaddoo sheekaatii jedhama. Saaddoon arjoomaanis beekamaadha. Gootummaadhaanis beekamaadha. Wantoota kanaa jaadan dhugaa akka dubbantaa taajadamelee arja. Akkuma ijoollee Oromoo hunda sirna aadaa keessatti guddatan.
Obbo Musaan abbaan isaanii Ajaadam dhalatanii umrii ijoollummaan barnoota amantaa fi afaan arabaa dafanii akka baran kitaabotaa fi barreeffamoota adda addaa dubbisuus jaallatu jedhu baay'ee adoo hin turinis Ajaadam ijoollummaan gara falmii mirgaatti seenanii jedhu kitaaba seenaa Ajaadam Saaddoo ka barreessan Obbo Musaan. Ajaa'adam dhalatanii umrii gadaa lammataa isaanii keessa warri sirna abbaa lafaan biyya bulchuu fedhu baalee qabatanii sirna malkanyaa jedhamus biyyattii irratti fidanii jedhu. Sirni kun saba naannoo warra abbaa lafaatiif ergamaa fi bitamaa waan taasisuu fi Ajaa'adam Saaddoo kana arganii achumaan sirna kana mormanii jedhu akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1910 kaasuun.
Mormachuu turan Ajaa'adam. Aadaa dur uummanni Oromoo ittiin jiraataa turerraa faallaa waan ta'eef ittiin ka'an. Akka lakkoofsa biyya kanaatitti kudha sagal kudhan jechaadha. Osoo dhugumatti seenaan jaarsichaa kun kan qoratamu ta'e Yoozzafarist nama jalqabaati jechaadha. Haga gaafa umriin isaanii du'anii deemanitti yeroo kudhanii sagal hidhamanii.
Dooktar Birraatuu Qananii Yuunivarsiitii Madda Walaabuutti barsiisaa seenaati. Ajaadam falmii warra Baalee bara 1960 keessa gaggeeffame keessatti gahee cimaa nama qabu ture jedhu.
Warraaqsa Baalee keessatti. Namni uummata qindeessu kan uummati dhaga'u maanguddoo guddaan ajaadam saaddoo ture. Harka lafa jalaatiin garee ijaaree warra qabsaa'ota kanaaf deggersa akka godhamu qabsaa'oti kun immoo qaama giddu galeessa jiru sochii waldaa maccaatu lama wajjin akka inni walumatuuf qooda guddaadha kan isaan taphachaa turan jechaadha.
Kana malees Ajaadam falmattoota mirga Oromoo kan giddugaleessa Oromiyaa turan warreen akka Taaddasee Birruu, Alamuu Qixxeessaa fi Kaanduuka hariiroo cimaa qabu turan jedhu. Obbo Musaan.
Koroneel Alamuu Qixxeessaatiin namni isaa walitti quunnaman ka akka Maammoo Mazammil ka akka Hayilamaaram Gammadaa fa'aan waggaa sanii jaa'ennu Jeneraal Taaddasaanuu qabsoo keessa seenne inni gizee san saraawitii barnootaa jedheetiin inni san oofaatiin ture namni kana immoo isaan itti wal quunnamsiisee jedhan seensuraati. Amma fakkeenyaaf ammoo keessatti ka akka warra warra seenee boojaa. salaalee keessa ka akka boqonniin wasanuuf namoota kanaan wal beekuu turan ijaarsi miseensummaa isaanii fudhatanii baali bu'anii jaarmaa baay'ee ijaaran miseensi maccaafaa tuulamaa qabu irra guddaan baali keessa ture gaafni ammoo xalayaa achii fudhatanii ittiin dhufan gabaasa achii fudhatanii ittiin dhufan dura ta'an maccaafaa tuulamaa akka jaraatitti jeneraal Taaddasaa ta'eetiin jira Taaddasaa isaan oduudhaan beekan waggaa dura eessani mana dhaatitti walitti dhufan. Jeneraal Taaddasaa Alamuu Qixxeessaa Mokonnin Wasanuu Zawugee Bojaa Seenee Bojaa Kabbadee Buzineesh kun marti isaatu mana dhaatitti walitti dhufan lafa har'a kunoo Afrikaan dinna dirijjiti ani fooqii bareedatti ijaaran san agarta achitti dhaban alan bakkaan jechaan achi bakkuma ammoo mazamuun illee itti fannifame achi.
Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1959 ture. Hajaa Adamsaa Addoo falmii Baalee fi gara bahaa jiru akkasumas ammoo haala waldaa maccaafaa tuulamaa Baalee jiru qabsaa'ota warra jidduu galeessaa jiraniif dhaamsa ka fidaa turan. Tikni mootummaa yeroosii waa'ee waldaa maccaafaa tuulamaa waan irra ga'ee fi namoota sana keessaa qooda qaban kaan hidhaa kan miliqan ammoo adamsaa ture. Alaska waan kana quba hin qabne Hajaa Adamsaa Addoo harka eegdota mootummaa alasii bu'anii hidhaman. Dr. Birraatuu Qananii.
Waan garaan obaate garaatti deeffannee kan inni jedhu yeroo kanaa jechaadha. Erga qabsaa'ota baalee irraa xalayaa inni fideeti jeneraal Taaddasaa Birruutti kennuudhaafi Finfinnee dhufee yeroo inni Finfinnee dhufu immoo manni jeneraal Taaddasaa Birruu marfamee inni miliqee ba'ee humnoota nageenyaa mana jeneraal Taaddasaa turee bilbila qabatee dhufee yeroo konkolaataa irraa bu'u bilbila mana jeneraal Taaddasaatti bilbilee Ajii Adamsaa Addootii ergaa fideen dhufee jennaan. Humni nageenyaa jalaa kaasee baay'ee gaariidha. Amma eessa jirtanii achumatti nama isiniif erga konkolaataan isiniif erga iddoo isin jirtan natti maa jennaan itti manna naannoo immigireeshinii ammaa kana turanii achitti dhaqaniiti konkolaataa keessa ga'anii gara buufata poolisii geessanii yeroo itti ga'u namni isa qabee geesse ajajaa poolisiitti himuudhaaf ol seene nama baay'ee barbaadamaadha. Waan ragaa gaarii arganne. jedheetti ol himuudhaaf biirootti yeroo inni seenu ajaa'ibummaa amma kanatti fincaantu na qabeedhe warra isa eegan kana eeyyamsiisee mana fincaanii seenee waraqatti xalayaa sana yoon kukkutee mana fincaanii keessa buuse fuudhanii arguudheet alalchatee nyaate jechaadha. Namichi hoogganaa bira seene sun gaafa nas deebi'u eessa dhaqe jaarsi gaafa jedhu mana fincaanii seene ragaa balleessuu baheedhanii gaafa cabsanii itti seenanii. Jaarsi alalchatee fixeera. Waan garaan hubaate garaatti deeffanne kana booda waan barbaadde gadi fidee jaarsi onnee guutuutiin kan inni dubbate jechaadha. Kanaaf kanarraan hidhameeti gara baaleetti deebi'ee manni murtii godina baaleedha. Kan inni itti murteesse hidhaa waggaa digdamii shanii garasii qaccee afurtamaa fi qabeenyi isaa akka dhaalamu kan jedhutu irratti murtaa'ee jechaadha. Kanaaf garafamuudhaa fi dursee. Ogeessi mana yaalaadhaa garafii kana qaami isaan danda'a kan jedhu mirkaneessuutu irra ture. Nami kana mirkaneessu immoo hin bade. Gidduu kanatti ol iyyannoo gara Finfinneetti geessaniiti utuu garafiin sun hin raawwatiin hin tuqinaatii gara Finfinneetti ol ergaa kan jedhuun akkanatti bira darbamee jechaadha.
Sana boodas ol iyyannaa iyyatanii Haji Adam ganna sadi akka jedhaman Dr. Birraatuun ni dubbatu. Haji Adam erga du'anii ganna afurtama booda bakka dhaloota isaanii magaalaa Goobbaatti siidaa yaadannoo mootummaa naannoo Oromiyaan ijaarameefii jira. Obbo Shannaafi Tolosaa itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii magaalaa Goobbaati.
Siidaan kun bara kuma lamaa fi kudha lama keessa hojjetame. Qarshii miliyoona afur qabxii sagal almoostii miliyoona shaniin.
Waggaa meeqa fudhate siidaa kana ijaaruudhaaf?
Siidaan kun waggaa tokko xumuramee waggaa tokkotti fudhatee akka carraa ta'ee eebbisaa bara darbee naannoo Xabajjii keessa ture. Akka carraa ta'ee torban tokko duratti duuti Haacaaluu yeroo galu san akka carraa ta'ee. eebbarraa darbisnee waggaa eeyinee eebbisiisne jechuudha malee immoo waggaa tokkotti hojjetamee xumureen baruma san keessatti hojjetamee xumureen piroojeektii bara kuma lama kudhama keessatti.
Obbo Ashannaafiin baala gootota sabaaf quuqama qaban akka Waaqoo Guutuu Aliyyii Cirrii Huseen Bunee fi kaan akka qabdu eeranii warra kana eegar seenaa isaanii fuulduratti baasuuf hojiitti jirra jedhan. Dabalaniis amma magaalaa Roobee keessatti siidaa waaqoo guutuu qarshii miiliyoona kudha lamaan ijaaramaa akka jirus dubbataniiru. Baaletti kan argamu Yuunivarsiitiin Madda Walaabuus seenaa gootota kanaa qorachuuf giddugala akka dhaabuuf jiru Yuunivarsiitii Madda Walaabuutti barsiisan seenaa Dr. Birraatuu Qananii VOA'tti himaniiru. Adamsaa Addoo Sheekaa bara 1981 dhalatanii ganna 104tti addunyaa kanarraa boqotan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit. Wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata.